Iri ni ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika yumvikana kuri fm 88 n'ibice bitatu na fm 104 n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze mu makuru yacu hano muri leta zunze ubumwe za amerika haraye habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ni amatora yitabiriwe cyane naho tutariko turatora umukuru w'igihugu umugabo abagenda bose bagomba ushanye kumwemeza ushanye kumuhakana nibaza yuko gikuru gikuru bose bagenda ushanye bashavujwe ushanye bakunda donald trump ni nk'akamarampaka ku butegetsi bwa trump icya kabiri ni ubwitabire bw'abagore uko barabwitabire icya gatatu ni abantu bakiri batoya abo bantu niho tuba turebera amatora ubwaho hari bugane abo ni porofeseri atanazi gahungu umwarimu muri kaminuza ya chicago na bwana olivier kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika hano muri leta zunze ubumwe za amerika bavuga ku bwitabire bw'amatora hano muri amerika izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze editure yahera kuri aya matora nyine ibiharuro vya mbere biriko birava mu biro vy'amatora mu gihugu vyerekana ko abademokarate bashobora gutsindira inama nshingamateka kandi abatari bake bazogumana intebe bari bafise muri sena ivyo n'ibiharuro vya mbere biriko biratangwa ku mateleviziyo atandukanye intebe amajana ane na mirongo itatu na zitanu zo mu nama nshingamateka nizo ziriko zirahiganirwa hamwe n'intebe mirongo itatu na zitanu ku ijana zigize sena ya amerika hamwe na ba guverineri batari bake mu gihugu mu gihugu cyose byaragaragaye ko abanyamerika bitavye aya matora ku bwinshi naho mu mareta atari make imvura yazindutse yongera yiriza ko irwa ivyiyumviro vyatorokanijwe mu bantu vyerekanye ko abatora mu mugambwe w'abademokarate bahangayikishijwe n'ikibazo c'amagara yabo hamwe n'ubutunzi mu gihe ibibazo vy'abimukira ari kimwe mu vyatumye abarepublikani bitabira aya matora ku bwinshi abademokarate bakaba bakeneye intebe mirongo ibiri na zitatu kugira bigarurire inama nshingamateka yari yiganziwe n'abarepublikani gushiku abarepublikani banugwanugwa ko nabo bashobora kugumya kuguma biganziye sena ariko abademokarate barashobora kwigarurira sena mu gihe botsindira intebe zibiri zifiswe n'abarepublikani gushika ubu rero amajwi aracaharurwa ibiva muri ayo matora ni mu bindi biganiro kumbure vyo hanyuma muri afurika izinga rya madagasikari riratora kuri wa gatatu nyene amatora arimwo abahoze ari abakuru b'ico gihugu bane bari muri mirongo itatu na batandatu bagomba guharanira ikibanza c'umukuru w'igihugu kubw'abakurikiranira hafi vy'amatora iri nihiganwa hagati ya batatu bahoze ari abakuru b'ico gihugu n'umugwizatunga mu gisata c'amata Marc Ravalomanana umugabo yatembagaje ubutegetsi bwiwe muri 2009 umugwizatunga mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'umukuru w'igisagara ca Antananarivo Andre Rajoelina hamwe n'umugabo yamusubiriye ariko mu nyuma za gutanga imihoho mu kwezi kw'indwi kugira abashe kwitoza mu gihe atamukandida yoshikana amajwi mirongo itanu ku ijana hamwe n'ijwi rimwe mu matora yo kuri wa gatatu babiri ba mbere bazoca bongera guhiganirwa mu gice cya kabiri ni ku itariki ya cumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri afurika kandi abategetsi muri somaliya bariko baratohoza ku rupfu rw'abanyagihugu bane bavugwa ko bishwe n'abasirikare b'umuryango w'ubumwe bwa afurika wo mu nteko za amisome hari ejo ku munsi wa kabiri ni nyuma yaho hari bombe yatezwe mwibarabara ku modoka y'inteko za amisome iyo bombe yaturikiye muri distrikte ya huriwa mu buraruko bwa mogadishu yonona ikamyo ya amisomo itwara amazi abavyiboneye babwiye ijwi rya amerika ko inteko z'ubumwe bwa afurika zaciye zija kurondera ababikoze zica abanyagihugu batagira ibirwanisho abategetsi ba leta ya somaliya baremeza ko iyo bombe yatezwe kandi ko hari abanyagihugu bishwe mu nyuma abarwanyi ba al shababu nibo bemanze ko aribo bateze iyo bombe kandi bavuga ko hapfuye umusirikare umwe wa amisom ariko abayibonye bavuga ko ata musirikare n'umwe yapfuye abakuriye amatohoza b'ishyirahamwe mpuzamakungu baratoye ibinogo rusange birimo ibihumbi by'ibisigarira by'abantu mu karere kagenzurwa n'umuhari kagenzurwa muramabarira n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu muri iraq ibyo byatangarijwe i geneve mu busuwise aho bariko bashira habona raporo yakozwe n'umurwi wa ONU ufasha muri Iraq ufadikanije n'ibiro vya ONU vyubahiriza agateka ka zina muntu hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na kane na bibiri na cumi n'indwi niho umuhari wa leta ya kisilamu wigaruriye ibice binini mu buraruko n'uburengero bwa iraq iyo raporo ivuga ko abategetsi ba iraq barondeye mu bibanza mirongo ibiri n'umunani bongera batora ibisigarira by'abantu igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu n'umunani ariko umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu ari we Ravina Shamdasani yabwijwe rya Amerika ko iki ari igitigiri gito c'abantu bishwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu kurangiza naho uburusiya bugiye gufatirwa ibindi bihano na leta z'ubumwe za amerika kubwo guha ubumara uwahoze ari umusomyi w'urusaku w'uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe hari mu gihugu cy'ubwongereza leta ya trump yamenyesheje kongere ejo kuwa kabiri ko uburusiya butashoboye gutanga ibyemeza ku byo bwasabwe na amerika
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi visi perezida wa mbere arifuza ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri hasigara amashyaka abiri gusa mu ishyaka sawanya forodebu ritavuga rumwe na leta bo basanga amategeko yaba yishwe kandi ko abarundi batabyemera ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remon zimana ariko agira icyo avuze ku bijanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa by'imwe mu migambwe harimwo umugambwe iprona mu ntara ya cibitoke eka no mu bindi bice by'igihugu gasito sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu burundi hoba imigambwe ibiri iyindi igafutwa sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na sende dfdd inyuma y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri kugira amajwi natakare ndavye inguvu zimeze ku kibuga kavuga nti hapfuma hasubira n'imiburiburi mugambwe iprona n'umugambwe uri ku butegetsi nuko abarundi bavyumvuka kuko hari inzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara jewe ndiko ndabivuga gutyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umwe uronka amajwi menshi cyane uwundi ukaronka ubusa ivyo bituma ata bimwe bita ikiribe politike mu gihugu abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma ihiganwa mu matora y'imigambwe myinshi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi ikindi yabajijwe nuko iprona na sende dvdd ari yabona kwirusha ibikorwa iyindi migambwe iri mu gihugu twe dufise abanywanyi kandi turavyemera ko dufise abanywanyi hanyuma sende dvdd biragaragara yafise abanywanyi none abo bandi baguma barenga ruberiyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjira mu mugabo kandi iprona dugire politike turebugira kisha igari nyinshi ihera kuri ngaha ihera kuri ibi hari imigambwe iza kugira ngo amajwi abe mfa gusa kuko reka maze tuyashire hamwe hamwe n'ahandi hama ipolitike tuyikire twese mu mugambwe forodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ivyo bikozwe vyoba bije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindurwa naho igihugu kirimo ingorane za politiki mwumvikano hagati y'abanyepolitiki mwumvikano muke nta muntu yoza asubiza inyuma shingiro cya demokarasi intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icubahiro bericero ndadaye incungu ya demokarasi mu gihugu hariho amategeko agenga imigambwe igihe atarahinduka ibishushanyo by'irwashingiro rihindutse muri icyo gihe rero dukomeza kubyubahiriza naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bohurira mu migambwe ibiri naho Imana akemeza ko naho ukoreshwa inguvu abarundi batovyemera amayidoloji yoba menshi biba bikwiye ko ari imigambwe mikeyi ico ciyumviro nico atari cyo niwovuga ngo abantu ndabategetse kuja mu migambwe ibiri gusa ahandi boguko ibona gukundira niyo imigambi iri gusa yorenga abantu babiraba bavuga bati ishobora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose wayikoraniza mu migambi ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntibobikwemerera bikwemerera na gato nayo kugira ngo ukoreshe inguvu ubashireyeho ntibobikwemerera na gatoya mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na mirongo itatu n'ine mu gihe yari mirongo ine n'itatu imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yarahagarika ibikorwa mu gihe hari yahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kiretse iyo hari n'umugambwe FNL amizero y'abarundi urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganji bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganji ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika tugume mu burundi icyo gihugu nicyo kizakira imikino itandukanye izahuza mu kwezi kwa cumi n'abiri amakipe y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba ni nyuma y'uko sudani y'epfo yagombaga kwakira iyo mikino ivuze ko itakibishoboye byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka izo nkino zihuza abashingamateka n'abakenguza amateka bo mu karere ka afurika y'ubuseruko zizobera mu burundi ku igenekerezo ryo mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka ritaramenyekana umuvugizi w'inama nshingamateka y'uburundi yabishikirije kuri uno wa kabiri aho hatangura ibujumbura mu burundi inama itegura iryo higanwa alexi badia ndayihimba avugira inama nshingamateka y'u Burundi abo rero baje ni muri iyo ntumbero bashitse hano mu gihugu kugira ngo baze bafashe ibijanye n'integuro ibintu byose bikenewe byaba ibijanye n'ibibuga uburyamo vuga ama hotel aho abashitsi bashikira kugira ngo barabe yuko bimeze neza akumbure atakohara kohaba gatuma izo nkino zitagenda neza nico gituma rero ngaha mubonye izo ntumwa ziri mu nama ziri mu nama kugira ngo zibanze zivugane tinene muri ibi bikorwa byo gutegura tubipange gute canke nibihe tworaba nkenerwa na cyane cyane kuko eh, hari abashinga amateka n'abakenguza amateka bamaze kubimenyera kuko atari ubwa mbere baja kwitaba izo nkino haba no mu bindi bihugu atari ngaha mu Burundi Parlement y'u Burundi yifuza ko izo nkino zobera mu ntarangozi mboneko Sauda n'umushinga amateka ari mu mugwi wagendeye amahoteli n'ibibuga mu ntarangozi no mu gisagara ca Bujumbura Sauda ati twagira tubamenyeshe ko ivyankenerwa byose bikwiye twaramaze kugendura ibi ibibuga byose bizo kwakira inkino n'amahoteli co kimwe n'ibitaro twaratoye bimwe mu bibuga bizakira izo nkino haba mu gisagara ca bujumbura canke mu ntara ya ngozi nico gituma ubu twohanahana ivyumviro ku bijanye no gutegura izo nkino kuko vya bibuga canke amahoteli twamaze kuvyegeranya inama nshingamateka yifuza ko izo nkino zobera mu ntara ya ngozi kiretse urukino rwa golf rwobera i bujumbura ariko rero ku ruhande rw'abashingamateka baje bava mu bihugu bibanyi hibonekeje amakenga david wanyama yaje ava mu gihugu ca kenya ashima ko baberetse amasanamu y'ibibuga n'amahoteli ariko akavuga ko nk'ibibuga babonye umengo ni biki tumeona filamu lakini tumeona viwanja vichache ambazo zin...
wanyama ati twabonye amahoteli ariko twabonye ibibuga ari bike cane twari twifuza ko buri mugwi w'abashingamateka ugirira imyimenyerezo ku kibuga cawo tubona umengo ivyo bibuga ntibizo izokwira imigwi indwi izitaba izo nkino nko mu gihe iyo migwi yogira rimwe mu myimenyerezo hoba kugongana ivyo rero nivyo guhinyanyuka hayo mambo pia yaangaliwe.
kuri uyu wa gatatu abaserukira izo nzego bitegekanijwe ko bazishikira mu ntara ya ngozi kwirabira nimba iyo ntara ifise ibikwiye kugira ize yakire izo nkino ndayihimbaze avugira inama nshingamateka y'u burundi akavuga ko inyuma y'urwo rugendo hazoshikirizwa ingingo ya nyuma ku hazobera izo nkino abashingamateka bamaze kuja ah, mu mahiganwa nk'ayo haba ah, za muri tanzania haba muri kenya inkino zaherutse za- kubera eh, i mombasa Ah, bavuze bati twebwe aho twabonye eh, biba byiza ibintu byose nkenerwa om- baba abakinyi canke ah, ababa baje bava hanze bakenera ah, byose mu gisagara ca ngozi eh, birahari Eh, rero bari bifuje yuko eh, izo nkino zobera mu gisagara ca ngozi ariko rero eh, urumva ko basabye ba- pro- ba- no- novuga ko eh, ni- bashikirije ici- icifuzo oh, ku- nk- nk'inama nshingamateka n'inama nkeguzamateka by'u burundi ariko rero eh, nk'uko ibikorwa byose bikorwa byumvikanywe ko eh, nta kibuza yuko zibera ingozi cyangwa zibera i bujumbura igihambaye ni uko oh, babihuriza ko hanyuma eh, bi- zikaba ziriko zizo- zizoba ziriko zibera mu gihugu cyacu izo nkino zigira icenda bitegekanijwe ko zizitabwa n'abanonotsi bagera ku majana umunani bavuye mu bihugu bigize uwo muryango igihugu cy'u rwanda nticitavye inama yo gutegura iryo higanwa umuvugizi w'inama nshingamateka y'u burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko inama nshingamateka y'ico gihugu kibanyi yamenyesheje gusa ko yifadikanije n'abayitavye alexi badianda yihimbaze akavuga ko atazi nimba inama nshingamateka y'u rwanda izitabira izo nkino bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi ry'amerika mu rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa karongi mu burengerazuba bw'u rwanda ntiyaburanishije mu mizi rimwe mu matsinda y'urubanza rw'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya kiziba ubushinjacyaha buravuga ko muri iryo tsinda ry'abaregwa makumyabiri na bane harimo babiri batorotse ubutabera urukiko rwahisemo kubatumiza nk'abadahari bose uko bakabakaba mirongo itandatu mu matsinda atandukanye bakurikiranyweho ibyaha byo guteza imidugararo muri bagenzi babo no gusuzugura amategeko y'igihugu kibacumbikiye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa wakurikiranye urwo rubanza abaregwa bose bakaba bakaba muri mirongo itandatu bagejejwe ku rukiko rwisumbuye rwa karongi ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda bari mu modoka zitandukanye za gereza bakivanwa mu modoka za gereza babiri babiri bari basangiye ipingu rimwe bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa bagenda ku murongo bakurikiranye umwe umwe bashobora gutonda umurongo wa metero zitari munsi y'ijana aha ku rukiko umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso hari umubare utari muto w'abacungagereza hafi ya bose bafite imbunda ku misozi ikikije urukiko kandi watereraga amaso ugahita ubona abapolisi bafite imbunda babiri babiri begeranye uretse abo no ku miryango y'urukiko habaga hari abapolisi n'abacungagereza bafite imbunda mu mpande zitandukanye z'urukiko hagaragaraga undi mubare utari muto w'impunzi z'abanyekongo zari zaje kumva urubanza rw'abavandimwe babo kubera imiterere y'urubanza n'uburyo izi mpunzi zagiye zitabwa muri yombi mu bihe bitandukanye mbere y'iburanisha ku itsinda ry'abaregwa mirongo itatu na batatu habanje impaka ku bunganizi ndetse n'umucamanza umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye abunganizi ko iyo yitegereje mu myanzuro yabo asanga batarigeze bahuzwa n'abaregwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu rukiko rizwi nka sisiteme y'urukiko agasaba ko byibura buri umwe yagombye kuba afata abaregwa cumi n'umwe bikamenyekana ko abunganira naho ubundi ngo ibyo buri umwe yajya avuga mu rubanza byajya bisa ntibyigira mu kirere kuko hatamenyekana uwo yunganira n'uburyo amwunganira aba banyamategeko ariko bo bakavuga ko kuva mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bagiye bunganira buri umwe azi umubare w'abo yunganira byabaye ngombwa ko umucamanza aba asubitse abanyamategeko bakajya kumvikana n'ubwanditsi bw'urukiko ikibazo kikabanza gukemuka hahise hajyaho irindi tsinda riburanishwa n'indi nteko iryo rigizwe n'abaregwa makumyabiri na babiri ariko umucamanza akavuga ko kugeza ubu uwitwa polineri tumusifu na didiye gakwerere badahari ubushinjacyaha burabafata nk'abatorotse ubutabera bugasaba ko urukiko rwabahamagaza nk'abadahari metre gilbert ndayambaje umwe mu bunganira abaregwa yasabye urukiko ko ubushinjacyaha bwagaragaza inyandiko zigaragaza ko bwabahamagaje bukababura nicyo kimwe na mugenzi we Maître Sofoni Sebaziga yasabye ko ubushinjacyaha bugaragariza urukiko niba koko abo bantu buvuga ko bwabuze babaho yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera byaba byiza ko abaregwa bose baburanishirizwa hamwe kuko bakurikiranyweho ibyaha bimwe ku rundi ruhande yavuze ko kutaburana kw'abasigaye bagize itsinda ry'abantu makumyabiri na babiri bitaba byiza kuko bamaze igihe bafunzwe aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa kano uyu mwaka aribwo ubushinjacyaha bwatanze impapuro zihatira kwitaba ubutabera abo bivugwa ko batorotse byumvikane ko ngo bwari buzi aho baherereye ubushinjacyaha bwashimangiye ko kugeza ubu butazi aho izi mpunzi ziherereye bukomeza gusaba ko zahamagazwa nk'izihisha ubutabera umucamanza yabajije abunganizi niba haba hari uzi aho abaregwa baherereye agatanga amakuru yatuma ubutabera burushaho kwihuta aba banyamategeko bakomeje gusaba ubushinjacyaha kugaragaza niba bwaratumije abantu bukababurira irengero umucamanza yahise afata icyemezo ko kuva ubushinjacyaha buvuga ko bwabuze tumusifu n'agakwerere batigeze babazwa n'ubutabera kandi ababunganira ntibagaragaza aho bari urubanza rutagomba gutandukanywa yavuze ko agiye kubatumiza nk'abantu badahari urubanza rukazabona gukomeza umucamanza yategetse ko icyemezo cy'urukiko kimenyeshwa umurenge wa rwankuba inkambi ya kiziba babarizwamo iherereyemo kikamenyeshwa akarere ka karongi kandi kikamanikwa ahasanzwe hamanikwa amatangazo mu nkambi ya kiziba iri tsinda rivuyeho hagarutseho itsinda ry'abantu mirongo itatu na batatu gusa umucamanza yahise ategeka ko abandi bose batarebwa n'urubanza bahita basohoka mu cyumba cy'urukiko kuko itsinda riregwamo abana banaburana bidegembya nta mpunzi n'imwe mu bavandimwe b'abaregwa yigeze yemererwa kwinjira mu cyumba cy'urukiko igipolisi n'abacungagereza babakumiriye ku miryango y'urukiko ku buryo nta n'umwe bemereye kwinjira aba baregwa barimo n'abahoze ari abayobozi b'inkambi ya kiziba bafatwa nka ba nyirabayazana mu kugumura abandi bose baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri bagenzi babo no gusuzugura amategeko y'igihugu kibacumbikiye abaregwa bibumbiye mu matsinda atandukanye batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani igifatwa nk'intandaro n'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya kiziba yaberaga ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr karongi binubiraga igabanuka ry'ibiribwa bagenerwa nk'impunzi n'imyigaragambyo yatwaye ubuzima bwa bamwe mu mpunzi icyo gihe basabaga ko ibiribwa byakongerwa bitaba ibyo bakajyanwa mu kindi gihugu cya gatatu cyangwa se bagahabwa uburenganzira bwo gusubira iwabo mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo biteganijwe ko niba nta gihindutse iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ku itsinda ry'abaregwa makumyabiri na bane eha bagira ubusa ijwi rya amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda
ikiganiro amerikana cy'uyu munsi turibanda ku matora yarayabaye y'abagize inteko ishinga amategeko ni amatora yitabiriwe cyane ni amatora kandi benshi bafata nk'igipimo cy'uko ubuyobozi bwa donald trump umaze imyaka ibiri ku butegetsi buhagaze muri iki gihe ese aya matora asobanuye iki nabibajije profeseri atanazi gahungu umwarimu muri kaminuza ya chicago na bwana olivier kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika profeseri gahungu aratangira atubwira impamvu ayo matora yitabiriwe cyane naho tutariko turatora umukuru w'igihugu umugabo abagenda bose bagomba ushanye kumwemeza ushanye kumuhakana naho turiko turatora abo badepite cyangwa tugatora abasenateri nibaza yuko gikuru gikuru bose bagenda cyane basabujwe cyane bakunda donald trump bwana kamanzi wowe igituma ubona abantu aya matora bayafata nk'amatora adasanzwe ubona ari iki nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga aya matora mu by'ukuri urebye nk'ukorera resansoma cyangwa se referendumu imitwarire ya perezida trump muri kino gihugu urebye karindwi ku icumi by'abantu babaza usanga buri gihe bavuga bati amatora ni imitwarire ya perezida w'iki gihugu ugasanga icyo nicyo cya mbere twashyira imbere ubwo rero cyane cyane impamvu barebera muri iyo ndorerwamo ni uburyo usanga nk'abantu nakwita minoritizi cyangwa se bakeya nk'abirabura n'abandi bantu muri kino gihugu navuga nk'abagore n'abantu bayange n'abavuga bakiri batoya ubona uburyo usanga basa nk'abahejwe muri politiki ya perezida trump n'abimukira ugasanga rero kubera guhezwa harabayeho kwiyandikisha cyane kudasanzwe kugira ngo batore ikigize bibaho mu bihe bishize ku buryo nkagwa nk'urugero ubu kugeza umunsi abantu barenze miliyoni mirongo itatu n'ebyiri bamaze gutora ariko biba byo bibaye ubwa mbere rero ubundi wasangaga abantu badatora muri icyo muri iyo ndorerwamo cyane cyane icyo nashyiraho ni imivugire ya perezida yagiye avuga ubona buri gihe ashyira abantu bamwe ku ruhande ugasanga rero abantu ubu ngubu bafite ibyishimo byo kujya gutora profeseri gahungu ah, ibyo byishimo no kuba abantu benshi cyane barashishikariye kugira ngo bitabire aya matora mwebwe ah, nk'abahanga mubibona mu iyihe ndorerwamo ese ni ku mpande zombi cyangwa se hari uruhande rumwe rusa nk'aho rushishikariye gutora kurusha urundi ndavuga hagati y'amashyaka abiri abademokarate n'abarepubulika mu bantu kumbure bafite bari mu mashuri bize amashuri bagira gute umuntu arabyumva akabona yuko ibyo donald trump iyo bari karagira biba bitajyanye na bose mugabo hari abandi bantu benshi biratangaje bavuga bati reka tumutore kuko ariko arakingira igihugu jewe ubwa mbere aho nibaza ni kumbure rero abademokate bose baragiye gutora sibyo nibaza ko bose bariko baratora mugabo umuntu ntiyopfa gufata ngo yibaze ngo ni abademokarate gusa bariko baraza gutora ni bose Mm. kamanzi wari uvuze ibijyanye n'uko hari abantu benshi batibona muri ubu butegetsi bwa perezida donald trump ngira ngo ibi byatangiranye n'igihe yari amaze kurahira ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye cyane yateguwe n'abagore hirya no hino ah, muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga ko ah, ishyaka abagore bamaze kugaragaza ari ryo rishobora gutuma iri shyaka ry'abarepubulika ritakaza imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko cyane cyane mu mutwe w'abadepite Ah, mwebwe niko mubibona nk'uko wari ubivuze ne- ubivuze neza aya matora mu by'ukuri araza kwerekanwa n'ibintu bibiri cyangwa se bitatu navuga bitatu nk'uko tuba twabivuze mbere ni ni nk'akamarampaka ku butegetsi bwa bwa trump icya kabiri ni ubwitabire bw'abagore uko bari bwitabire icya ka- eh, icya gatatu ni ni abantu bakiri batoya abo bantu ibyo niho tuba turebera amatora ubwaho hari bugane Ah, u- ubwo nibyo navuga muri ibyo bivuze rero byerekeranye n'abagore ko batishimiye ngira ngo mwagiye mubona muri muri za kampanye bibiri na cumi na gatandatu wasangaga yibasiye igitsina gore agenda batuka agira gute ni nayo mpamvu rero bi- base nk'abivumbura bajya mu mihanda barigaragambya ku buryo muri iki gihe rero nka nk'abademokarate bafite abagore benshi cyane benshi cyane biyandikishije kugira ngo babe bagiye mu rwego rw'abadepite eh, rw'abadepite cyane cyane nk'uko mubizi eh, muri izo nzego ebyiri nk'uko wazivuze urwego rw'abadepite nirwo ruhabwa amahirwe y'uko abademokarate bari burujyane byerekana n'ibi- n'ibipimo turimo kubona bwa mbere muri amerika ubone ko aba- abagore n'abirabura usanga aribo bitabiriye amatora cyane cyane cyane ukabasanga bariyandikishije mu bademokarate abademokarate urugero nibaf- nibatsinda ah, tuvuge umutwe w'abadepite ese mwibaza ko imivugire cyangwa se imikorere ya perezida trump ah, ah, izahinduka cyane cyane ko azaba akeneye amajwi y'abademokarate kugira ngo gahunda ze azigereho ibizahinduka byo ni byinshi cyane cyane ndakeka muri iki cyumweru babajije Trump baramubaza ati se niki wa urimo wicuza waba warakoze utashoboye gukora muribuka ko yavuze ngo icyo yicuza ni imivugire Mm, imivugire uko yavugaga afite ubukana ati ubukana nagiye ngira nagombye kuba narabugabanyije ati ariko nta kundi byagenda niko niko ni- ni- niko meze bigaragara rero ko abademokati nibamara gutsinda agomba gukorana nabo nta kundi byagenda nimba ashaka gukorana n'abademokati rero agomba kugabanya buriya bukana avuga uko avuga mbere uba usanga avuga yikomye abantu ku giti cyabo cyangwa se ukabona yikomye nk'amasosiyete sivile cyangwa se aba- ya- abantu bose ba- ba- batamushyigikiye urumva ko rero aba- azakenera abo bantu batasanzwe bamushyigikira byumvikana nk'abademokati
barakoze olivier kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika na profeseri atanaze gahungu umwarimu muri kaminuza ya chicago nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaho kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni fasile gebeyeho amakuru yo hirya no hino ku isi mwagirijweho na alozi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.